sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan naaratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa Kamiisa Fulbaana 5 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 30 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu bafqaaduu morodaati. qophii keenya galgala kanaa keessatti bulchiinsa kibba itiyoophiyaa keessatti namootaan hedduun ajaja mana murtii malee hidhamaa jiraachuu isaanii waa'ee caasaa bulchiinsa haaraa oromiyaa keessatti diriiraa jiru sochii siyaasaa naannoo tigraay keessatti adeemaa jiru akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha garmi tokko fiqaaduutti darbina.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuuf qaaduuti. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina darasheetti hooggantoota mootummaa dabalatee miseensonni poolisii hawaasaa walumaa galatti namoonni 21 ajaja mana murtii malee to'annaa jala oolfamaniiru jechuun maatiin sagalee Ameerikaatti himan. Namoonni kunneen to'annaa jala kan oolfamaniiran kanneen magaalaa sagan kan ollaa aanaa darashee keessatti namoonni hidhatan haleellaa gaafa hagayya 14 raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 14 du'uu isaanii hordofee kanneen. shakkaman ta'uu hoogganaan nageenyaa godina gaardullaa gininyinnat kitmoo sagalee ameerikaatti himaniiru akka ibsa isaaniitti hidhattoonni guyyaa sana magaalaa sagan seenuun haleellaa raawwatan kanneen aanaa ollaa darasheerraa dhufaniiranidha jedhu adda simmany girmaa abbaan manaa isaanii daaqoo taammiraat konkolaachisaa konkolaataa waajjira mootummaa ta'uu isaa himanii waraqaa waamichaa mana murtiitiin alatti to'annaa jala oolfamuu isaa dubbatu shakkamtoonni kunneen bakka duraan itti hidhamanii turan buufata poolisii magaalaa gidilee irraa gara bakka biraatti dabarfamaniiru kan jedhan maatiin nageenya isaaniifis yaaddoo qabnaa jedhu namoonni amma to'annaa jala oolfamaniiran hojjettoota mootummaa siivilii lama hooggantoota afurii fi hooggantoota poolisii afur walumaa galatti dubartoota lama dabalate namoota digdamii tokkodha jedhu maatiin sagalee ameerikaatti dubbatan taatee namoonni to'annaa jala oolfamaniiran kun kan itti shakkaman gaafa hagayya kudha afur bara kuma lamaaf kudha ja'a namoota hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen aanaa darasheerraa dhufan magaalaa saganii fi naannoo isheetti haleellaa raawwataniin humnoota nageenyaa dabalatee namoonni kudha afur yommuu du'an manneen hojii mootummaa digdamii sadii gubataniiru jedhan bulchaan aanaa naannoo sagan obbo urmalee ugandee gabaasni hawaasaarraa kan yoonaataan zabdiyoosi.
Atileetiin biyya Ugaandaa Reebeekaa Chepiteegi hiriyaa jaalalaa ishee duraatiin erga abiddaan gubattee booda mana yaalaa keessatti lubbuun ishee darbee jira. Oduun kun bal'inaan kunuuti.
Atileetiin Olompikii Yuugaandaa Atileetii Olompikii Yuugaandaa kan taate Reebeekaa Chipteegii dilbata dabarsine kana kaadhimaa ishee duraanii waliin qabeenya lafaa irratti kan wal dhabaniiran boba'aa qaama isheetti naquun kan gube qaamni ishee dhibbeentaa 80 gubachuun hospitaala keeniyaatti yaalarra kan turte kamisa har'aa lubbuun ishee darbeera atileetiin ganna 33 kun yuugaandaa bakka bu'uun olompikii addunyaa paaris bara kana gaggeeffamee ture irratti maaraatonii dubartootaan sadarkaa 44ffaan xumurtee ture keeniyaa magaalaa eldoreetti. kan argamu hospitaala riifaraalaa fi kolleejjii mooyitti dubbii himaa kan ta'e owen minaach kamisa har'aa lubbuun atileetii kanaa darbuu kan mirkaneesse yommuu ta'u abbaan ishee joosef chipteegi mucaan koo kan baay'ee na gargaartudha jedhanii haqa mucaa koos nan argadha jedheen abdadhaa jedhaniiru namni balaa kana dhaqqabsiise diiksaan di'eemaa akka ta'e kan ibse poolisiin kaawontii tiraansii niizooyaa innis balaa kanaan qaamni isaa dhibbeentaa soddoma gubachuu isaan achuma hospitaala isheen keessatti duutetti yaalarra jira. jira jedheera maatiin ishee miidiyaaleef akka ibsanitti atileet reebekaan kaawuntii tiraansniizuyaa bakka atileetonni hedduun itti shaakalatti hojjetanitti dhiyoo kan ta'erra lafa bitattee akka jirtudha akka ibsa poolisiitti immoo osoo balaan kun isheerra hin dhaqqabiin dura kaadhimaa ishee kana waliin laficharratti manni eessatti akka ijaaramuu qabu irratti waldhabaa turanii jala federeeshiniin atileetiksii yuugaandaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa eeks irratti du'uu atileetii kanaa mirkaneessuun gaddatti dhagahame ibsatee haqni ishee akka argamuufis gaafateera.
hoogganaan waldaa kaatolikii addunyaa poop firaansis biyyoottan eeziyaa keessatti daawwannaa taasisaa jiran itti fufuudhaan kamisa har'aa biyya indooneeziyaa magaalaa jaakaartaa keessatti bakka namoonni kuma saddeettamaa oli argamanitti sirna kadhannaa istaadiyoomii keessatti taasisanii jiru oduun kun kunooti bal'inaan.
biyya amantoonni musliimaa harka caalaan keessatti argaman indooneeziyaa magaalaa jaakaartaa keessatti namoonni kuma saddeettamaa ol isteediyeemiitti ba'uun hoogganaa kaatolikii addunyaa poop firaansiisiif simannaa taasisaniiru poop firaansis daawwannaa guyyoota kudha lamaaf kibba baha eeshiyaatti taasisaa jiraniin turtii guyyoota afurii jaakaartaa keessatti kan taasisan haasaa uummataaf dhageessaniin sanyii jaalalaa akka facaastan daandii mariirra akka tarkaanfattan gaarummaa keessan akkatti fufsiistan isiniin jajjabeessa warra nagaa fi tokkummaa ijaartanis taa'aa jalaniiru indooneeziyaa biyya baay'ina uummataa miiliyoona 280 qabdu keessatti dhibbeentaan 87 hordoftoota amantaa musliimaa yommuu ta'an kanneen amantaa kiristaanaa hordofan xiqqaadha guyyaa roobii kaleessaa poop firaansis pirezidaantii indooneeziyaa jooko widoodoo waliin kan wal argan yommuu ta'u hooggantoonni siyaasaa finxaalessummaa amantaarraa akka of qusatanis gaafataniiru.
yuunaayitid isteets raashaan duula odeeffannoo sobaa tamsaasuu irraa akka of qusattu waamicha dhiyeessitee jirti kun oduun kunis.
yuunaayitid isteets roobii kaleessaa dhaabbilee fi hojjettoota mooskoo waliin hidhata qaban kanneen odeeffannoo sobaa dabarsuun uummata ameerikaa fi filannoo pirezidaantummaa taasifamuuf jiru balaaf saaxilu jette himannaa yakkaa qoqqobbii fi tarkaanfiiwwan biroo irratti fudhachuu beeksifteetti ministirri haqaa haajaa alaa fi maallaqaa yuunaayitid isteets ibsa kennaniin raashiyaan seera yuunaayitid isteetsiif kan idil addunyaa cabsuun namoota toora pirezidaantii raashiyaa puutiin keessa jiraniin kan hoogganameen tattaaffiiwwan bal'aan taasifamaniiru jedheera ibsa isaa kana keessatti raashiyaan kanneen odeeffannoowwan yuunaayitid isteets keessaa butuun gara raashiyaatti dabarsaniif karaa dhaabbata sheelii kan teenis keessatti argamuun maallaqa doolaara miiliyoona kudhan kaffalteettis jedheera hoogganaa olaanaan ministeera haqaa maayirik jeeraald yaa'ii koree sodaawwan filannoo irratti ibsa kennaniin karoorri isaanii ifaa kan ta'e mootummaan raashiyaa hooggantoota isaa sadarkaa olaanaa kan of keessatti qabateen dimookiraasii keenya keessa seenuuf yaaleeraa jedheera dhaabbanni maqaan isaa ibsa kana keessatti hin dhahamne ji'a sadaasaa bara 2023 irraa eegalee miidiyaalee hawaasaa kanneen akka tiiktookii eksii fi yuutuubii irratti viidiyoowwan 2000 ta'an maxxansee yuutuubii irratti qofa namoota miiliyoona 16 daawwatameeraa jedheera miidiyaan rt in raashiyaan hoogganamu bara 2022 irraa kaasee yuunaayitid isteets keessatti akka hin hojjenne dhorkamee kan jiru qorannoo fbi taasiseen immoo rt'n namoota yuunaayitid isteets keessa jiran waliin kontiraataa seenuun pirooppaagaandaa raashiyaaf kan hojjetan akka qabu bira ga'eeraa jedheera.
hayyee oduuwwan keenya kanumaa amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaa mootummaan naannoo oromiyaa ijaarsaawwan bulchiinsa gandaa haaraa diriirsaa jiraachuu isaa ibsee jira akka hooggantoonni naannichaa jedhanitti gandaawwan naannicha keessa jiran kuma torba ta'anii akka haaraatti ijaaramanii itti gaafatamummaa caalaa bulchiinsaatti itti gaafatamummaa caalaa argachuudhaaf deemu itti aanaa dura taa'aa koongireesii federaalistii oromoo kan ta'an obbo mulaatuu gammachuu mootummaan caasaawwan gandaa to'annoodhaa fi hacuuccaadhaa fi itti fayyadamaa jedhaniiru tsahaay daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
mootummaan naannoo oromiyaa caasaa gurmaa'insa gandaa cimsu jechuun hojii eegaluusaa tibbana ifoomseera caasaan gurmaa'insa gandaa naannoo oromiyaatti hojiirra oolaa jiru tajaajilli uummata bira dhaqqabamaa taasisuudhaaf karoorfameeti jechuun hooggantuun biiroo paabliik sarvisii fi misooma qabeenya namaa naannichaa himaniiru hooggantuun biirichaa adde kokabee didhaa sagalee ameerikaatti akka himanitti tajaajila aanaalee qofaa keessatti kennaman argachuudhaaf hawaasni jiraataa gandoota baadiyyaa fagoorraa gara aanaatti deddeebi'uun yeroo humnaa fi maallaqa isaanii qisaasisaa turan tajaajila barbaadamu dhiyeenyatti akka argataniif yaadamee caaseffame jechuun himani.
Uummanni sadarkaa gandaatti tajaajila barbaadu hojjetaan mootummaa fi caasaan tajaajila kennu ganda irratti jirullee hooggansa haalaan tajaajila sana hordofee hoogganuu danda'u dhiheenyaan deeggaraa dhiheenyaan sirreeffama kennaa gaggeessaa kan ture waan hin turreef gurmaa'iinsi keenya kanaan dura sadarkaa gandaarra jiru bulchiinsa uummataati. Uummatatu of keessaa filatee gaggeessaa kaawwata bakka bu'aa mootummaa yookiin dhimmoota tajaajila mootummaarraa uummataaf dhiyaatan sana hoogganuuf haalaan sirreeffama kennu irratti qaawwa ture. Gama kan biraan tajaajiloonni baay'een aanaa irratti sanaa olii fannifamanii kan turan tajaajiloonni gara gandaatti gadi bu'uu waan turaniif dursa. Sirreeffama tajaajila ganda irratti kenninu sirreessuun murteessaa waan ta'eef bu'uuraan kan inni sirreessa jennu misooma irratti jijjiirama guddaa ni fida.
Adde kookabeen itti dabaluudhaan tajaajilli barnootaa, qonnaa, fayyaa, nageenyii fi kanneen kana fakkaatan sadarkaa aanaa qofaatti kennamaa turan gara gandaatti caasaan isaanii diriirsameera jechuun humni namaa gandoota irratti hoogganuufis ta'e ogeessa ta'ee hojjetu sadarkaa barnootaa digirii jalqabaa fi isaa oliin ramadamaa jira jechuun himanii. itti aanaan dura taa'aa paartii mormituu koongireensii federaalaa oromoo obbo mulaatu gammachuu gama isaaniitiin gurmaa'insi kun mirga ofiin of bulchuu uummataa gaaffii keessa galchaa jiran.
Caasaan caasaa mootummaa kan itti beekamu ganda gandarraa immoo aanaadhaa aanaadhaa immoo zooniidhaa zooniidhaa immoo gara naannootti kan jiru naannoodhaa immoo gabaa biyyoolessaa jechuudha. Inni kun tirendii kanaan dura turedha. Naannoon hundumtuu kana irratti beesii ta'anii hojjetu seera sirna federaalizimiitiin asii gadi waan irratti muuduudhaan kan ta'u miti. Sabi ofiisaatiin of bulchaa yommuu jedhamu muudamaan osoo hin ta'in sabatu nama isa bulchu ofuma isaa keessaatii filatee ittiin bulle isa kana kan nuyi wacaa jirru amma ammaatti hin hojjenne ittiin hin bulle kanaaf rakkinni nuyi arginu kuni sabi hiikuu kan danda'u nama gara biraatu. Dhaqee hiikuu fi yaala. Ammas immoo muudami kun tirendiin isaa isuma duriitii waan gara biraa fiduu hin qabu. Rakkina keenya kanaaf falataa hin jedhu.
Keessumaa rakkoo nageenyaa naannichatti jiru waliin wal qabatee caasaan gandaa hedduun diigamuu jiraattonni iddoowwan rakkoon nageenyaa jiru keessaa sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennaa turaniiru. Gabaasa turuun keenyas ni yaadatama. Dhimma kana ilaalchuudhaan aadde kookabeen naannolee rakkoon nageenyaa ammallee hin furamnetti akkamittiin hojiirra oolaa jechuun kan gaafataman deebii kennaniin.
Ka'umsaan uummatatti siquuf tajaajila kennuudha kan nuti mootummaan kan karoorfatee gadi siqaa jiru. Hanga aarsaa fudhattee gara gandaatti siqtee tajaajila kennuuf qophoofteetti uummata wajjin waliigalteetu uummata keessin tajaajila itti siqaa jirta waan ta'eef riskiin hin jiraatu isin hin jedhu garuu gandi Oromiyaa keessa jiru hunduu qaqqabamaa ta'uu qabaadha. Malee ganda akkasii liixne ganda akkasii liixnu ganda akkasiif gurmeessine ganda akkasiin gurmeessinuu hin qabu. Ganda hunda qaqqabne uummata keenya tajaajiladha.
Itti aanaan dura taa'aa koongireensi federaalaa Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu adeemsichi tooftaa ittiin mootummaan uummatatti siqee ittiin to'achuuf qopheesse jechuunis qeeqaniiru.
Badhaadhinni sababni egaa karaa qaawwan immoo keessaa tokko tokko ishee ilaaluu barbaadee natti fakkaata kan inni amma kana diizaayinii godheef to'achuu akka danda'uu fi eeguu maal akka ta'e akkam akka ta'e kana nan to'adha jedhee egaa itti bobba'ee kun immoo misooma baay'ee achi buta jedhee waan hin yaadu kun jabana dargiidha tirendiin akkasii kun yaalamee ture tokko tokkoon attam goonee. Qotee bulaa Oromiyaa keessa kan jiran kana karaa qaawwa marfeetiin akkamitti ilaaluu dandeenya kan jedhu yaada qabu natti fakkaata.
Dhimmi gurmaa'insa gandaa kun akka heera mootummaa naannichaatti akkamiin ilaalama jechuudhaan kan gaafanne ogeessa seeraa fi abukaatoo kan ta'an obbo Lataa Baqqalaa ennaa ibsan.
Heerichi boqonnaan kudhan keewwataa sagaltama jalatti bulchaan gandichaa miseensota mana marii gandichaa keessaati kan filatamu akka ta'e. ifatti lafa kaa'ee jira. Bulchiinsa mootummaa naannootiin isa ta'u, bulchiinsa mootummaa aanaatiin isa ta'u, ramadamee gara sanatti kan ergamu utuu hin taane miseensa mana maree gandichaa ta'uu akka qabu lafa kaa'ee jira jechuudha. Tumaan heerisaa egaa kanaa ta'u malee raawwiin tumaalee kanneenii garuu yoo ilaalamu rogummaansaa fi dhama qabeessummaansaa kun hagam tokko adeemsisaa kan jedhu xixiqqoowwan nama gaafachiisa.
Gurmaa'insi caasaa gandaa jalqabame iddoo hedduutti hojiirra oolaa jira naannoo Oromiyaa keessatti jechuun adda kokabeedidha. Hooggantuun biiroo paablik sarvisii fi qabeenya misooma namaa Oromiyaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahe Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbaniitti darbinaa fayyaadha. Qophii fayyaa keenya har'aatti dhukkuba emipooksii jedhamu ittisuuf jecha tattaaffii Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee jal'annee gammadaa itti aanaa hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa kan ta'an Dr. Tasfaayee Kabbabaa wajjiniin haasoftee jirti. Waa'ee kana irratti xiyyeeffata waliin caqasne.
Inni jalqabaa weerara kana saaxilamummaa isaa xiqqeessuudha jennee jirra. Saaxilamummaa sana immoo xiqqeessuu kan nuti dandeenyu hawaasi waa'ee dhukkuba kanaa yoo hubate yoo bareedha. Kanaaf hawaasi dhukkubni kun maal akka ta'e miidiyaawwan jiraniin dhaabbilee fayyaa irratti akkasumas bakkee namoonni gurmuu qabanii mallattoo dhukkuba kana ibsu hawaasi akka argu dhukkuboota kana dura biyya keessa jiraniin baay'ee isaa wajjiniin wal fakkaata keessumaa isa dhanna namaa irratti yaa'u kana raash jennu kun odoo bira hin ga'iini mallattoowwan akki febiraayil iilinees jennu warra dhanna guban mataa dhukkubsan dhanna jiriddii keessan dugda dhukkubachuu mataa dhukkubsachuun kun mallattoo jalqaba guyyaa shanan mul'atan sababii ta'eefi isallee hubachuu akka danda'an kan boodas immoo yeroo dhanna isaa irratti waan bichee yookiin warra akka maariyyee jedhamu kun dhanna isaa gubbaa irratti gaafa yaa'u maal akka fakkaatu isa akka hubatan yoo kan hubatan immoo na'uu odoo hin taane gara dhaabbilee fayyaa dhaqanii ogeessa fayyaatti agarsiisuu gargaarsa isaanii godhamuudhaa qabu akka godhan akka hubatan hawaasa barsiisna biyya keenya keessatti. Emipooksiin kun beekamaa miti hin gabaafamne hin jiru haa ta'uti garuu biyyoota Afrikaa baay'ee keessa akkuma kana ollaa keenya Keenyaa keessattis waan kun waan mirkanaa'eetoo jiruu fi achi ilaallaa jechuudha.
Naannoo daangaa biyya keessa jiraatan irraa gara Itoophiyaatti kan baqatan warra shakkamoo jedhan keessa jiru.
Eeyyee daangaa guddaa qabna nu amma asuma keenyaa ollaa keenya yoo fudhanne karaa moyyaalee akka naannoo keenyaatti yoo kaasee akka biyyaatti immoo Somaaliyaa, Jibuutiidhaan, Sudaaniinis daangaa bal'aa qabna lafarraa beekamtii mootummaa malee odoo mootummaan beekuus daldalaafis baqachuufis deddeebi'antu jiru jechuudha. Nuti daangaa gubbaa irratti bakkee buufata qopheessinee. hin qoratamuu mallattoo qabaachuu hariiroo qabaachuu namni kun biyya keessa gaafa seenan jechuudha haa ta'u garuu hawaasa biyya keessa seenu biyya keessa ba'u hundaa qoranna jennee amantaa hin qabnu lafa daangaa bal'aatu jira sababii ta'eef inni karaa qilleensarra dhufan immoo akka biyyaatti waan kun kan ilaallamu sababii ta'eefi boolee intarnaashinaal eeyerpoortii keessuma namoota biyya geejjiin kun keessaa gabaafamee dhufan hariiroo qaban hundumaa qorataanii sakatta'anii eessa akka inni deemu maaliin akka inni godhu odeeffannoo jiru jechuudha.
Namni maatii isaa keessa dhukkuba kana qabameera hidhee saaxiluu ittiin tolle jiraachuuf mala maal jettu kanarratti.
Barumsi fayyaa namni emipooksiidhaan shakkame tokko mirkanaa'e tokko yoo keessa jiraate. adda ba'ee jiraata kwaaraantiin kan jennu kana jechuudha ammi namni odoo hin beekin inni irra turu yeroo dheeraa qaba yeroo dheeraa sana keessatti dabarsuun isaa xiqqaayyuu haa ta'u malee nama baay'ee dogoggorsiisuu danda'a guyyaa lamaa gadi hidhamii tokkotti inkubeeshin pireed kan jennu kun jiraachuu danda'a san boodas immoo mallattoowwan sila kaasaa ture suni piroodarmaal isteeji irratti yeroo jalqaba dhukkubni kun dhufuudha jedhu namni dhukkuma busaa dhukkuma gara biraa jedhee yaaluu danda'a gaafa sanallee rakkoo namni ta'e jira jechuudha caala kan inni immoo itti namattis darbu yeroo wal tuttuqqaa qaban raash kan jennu kun dhanna gubbaa irratti ergii yaa'ee malaa achirraa jiru dhangala'aa achirraa jiru dhannaa dhanna keessatti qaama walitti darbu keessumaa walqunnamtii saalallee dabalatee jarri kun dhukkuba kana daddabarsu sababii ta'eefi shakkamaa kanaati jedhamee gaafa yaaddame hawaasi kana dhaggeeffatu kamiyyuu maatii isaa keessatti waan inni gochuudhaa qabu adda ba'udha. Gara dhaabbilee fayyaa dhaqeet dhaabbilee fayyaatti erga mirkanaa'ee booda nama kana bira tursee yaalu akkuma kanas immoo gara manaatti deebisee kophaa tursuu murtoo murteessuu jechuudha. Kanaaf maatii keessatti maal gochuu qabu nagaa wal gaafachuu harkaa wal tuquu dhiisuu walirraa fagaachuu walitti qofa'uu dhiisuu waliin buluu dhiisuu waliin nyaatamuu mana fincaanii tokko waliin fayyadamuu of eeggannoo yeroo kanaan dura koovid kudha sagaliif gochaa turre caalatti yoo godhan inni isa kanaafis eeguu danda'a jechuudha. Shakkamaan jiraateef duwwaa garuu dhukkubni kun kana jechuu hin qabu. Baqattoota yoo ta'an karaa biyya intarnaashinaal silaayitiidhaan yoo dhufe daangaa darbe yoo dhufe mallattoo sana agarsiise caala baay'ee daran saaxilamoodha. Kanaan alatti waan akka kana dura chikin books, miizils, rubeellaa baay'ee dhukkuboonni vaayiraalii raashii qabu kanaan mul'atan mallattoon isaanii wal fakkaatu kophaa adda baasuun isa jalqabaati hawaasi keenya raawwachuu kan qabu.
Lafa walitti bu'iinsi jiru rakkoon nageenyaa jiru jiru Oromiyaa keessa. Iddoo akkasittoo uummanni rakkoon kun yoo isa mudate garamitti geessuu qaba.
Bakkeeyyii adda addaa rakkoon nageenyaa jira. Rakkoon nageenyaa kun yoo jiraates haga ammaatti biiroo fayyaa guutummaan guutummaatti bakkeen inni tajaajila itti dhaabee hin jiru. Sadarkaa wal caalaa keellaan fayyaa manca'an jiraachuu malu buufanni fayyaa manca'e jiraachuu malaa akka Oromiyaa keessatti qaabnu hospitaalli manca'ee tajaajila kennaa hin jirre hin jiru sa'aatii ammaa kana. Buufati fayyaa iyyuu lakkoofsa xiqqoo taate kan tajaajila kennaa hin jirre garuu keellaan fayyaa baay'een hawaasa keessa jiranii amma lixa kana yoo fudhanne giddugala kana yoo fudhanne bakkee baay'ee. Dhukkubni gosaa guddaan bifa weeraraatiin ka'eetoo jiru kana deebii deebisaa jirra. Sirni deebii kana deebisu emifooksiin isoo dhufe deebii deebisaa jechuudha. Biiroo fayyaa dhaqqabuudhaan dadhabuu deeggartootaan bakkeetti dhaqqabsiisutu jira. Idil addunyaarraa dhufanii bakkee hunda akses warri gochuu danda'antu jira. Kanaaf nu yaaddessa yaada jiru amantaa hin qabnu jechuudha emifooksii wajjiniin.
Xumuruuf hin jedha yaadinaa hafee jira jettu.
Hunduma dursa dhukkubni kun amma biyya keenya keessa seenee hin jiru garuu immoo. Sodaa keenya sodaa addunyaati sodaa afrikaan cdc sodaa whooti waan ta'eef nus hawaasa keenya ergaan nuti dhaamnu dhukkubni kun biyya keenya galuu danda'a waan ta'eef mallattoo dhukkuba kanaa yoo argan dhaabbilee fayyaa dhaqan isaan dura garuu haalatti nagaa wal gaafatan haaratti wal tuttuqan kuni bakkeen itti shakkamu kaan bifa cittootiin mul'atan yoo ta'e sanarraa akka of qusatanii fi akka of eeggatan nuyi akka biiroo fayyaatti immoo qophii guddaatti qabna jechuun barbaada ulfaadha.
Dooktar Tasfaayee Kabbabaa deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee galatoomaa ulfaadha.
chaayinaan ijaarsa bu'uura misoomaatii fi daldalaatii fi kan oolu gargaarsa doolaara biiliyoonii shantamaa oli biyyoota afrikaatiif laachuudhaa fi murteessuu ishee pirezidaantiin chaayinaa kamisa har'aa walgahii tumsa afrikaatii fi chaayinaa irratti haasaa taasisaniin ibsaniiru dhimma kana irratti gabaasa qophaa'e waliin hacaqasu. akka maddaawwan oduu mootummaa chaayinaa ibsanitti walga'ii kana irratti barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii antooniyoo guuterees dabalatee hoggantoonni biyyoottan afrikaa shantama ta'anii hirmaataniiru hoggantoonni afrikaatii fi chaayinaan walga'ii torban kanaa irratti bu'uuraalee misoomaa qonnaa albuuda daldalaa fi anniisaa irratti tumsa uumuudhaa fi waliigalteewwan hedduu mallatteessanii jiru. Baniinsa walga'ii kanaa irratti kan dubbatanii pirezidaantiin chaayinaa Shiin Jiiping biyyi isaanii karaa industirii qonnaa bu'uuraalee misoomaa daldalaa fi investimentii irratti Afrikaa wajjiniin hojjechuudhaa fi fedhii qabaachuu ishee mirkaneessaniiru. Karoora kana bakkaan gahuudhaafis waggoottan sadan dhufan keessatti mootummaan chaayinaa gargaarsa maallaqaa doolaara biliyoonii shantamaa fi qabxii torba ni laata. jedhaniiru shiin jiiping akka pirezidaantichi dabalanii jedhanitti maallaqa kana keessaa walakkaan isaa liqiidhaan yommuu ta'u biliyooniin kudha tokko akkaataa gargaarsa adda addaatti biliyooniin kudhan immoo hojii investimentii dhaabbileen chaayinaa afrikaa keessatti taasisan gargaaruudhaaf kan ooludha. maallaqa kanaan carraa hojii miiliyoonii tokko akka afrikaa keessatti uumuudhaaf karoorfames pirezidaantii shiin dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera walga'ii kana irratti haasaa kan taasisan barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii antooniyoo guutarees tumsi biyyoottan afrikaatii fi chaayinaa kun ardicha keessatti sochii haniisa haaromsamuu gargaaruu akka danda'u ibsaniiru. Dinagdeedhaan addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa kan taate chaayinaan michooma daldalaa guddaa afrikaa wajjiniin kan uummatte yommuu ta'u qabeenya uumamaa bal'aa ardii afrikaa keessa jiran kan akka sibiila diimaa warqee albuuda liitiniyeemii fi albuudaawwan lafa keessa jiranu biroo dabalatee hojii albuuda oomishuutii fi fayyadamuu irratti bal'inaan hirmaachaa jirti. chaayinaan doolaara biiliyoonatti lakkaa'amu bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an ijaaruudhaaf gargaarsa guddaa taasisaa jiraattus mootummaawwan afrikaa hedduun akka ba'aan liqii isaan irratti ulfaataa dhufe ibsamaa jira. xiinxaltoonni akka jedhanitti hariiroon beejingii afrikaa wajjiniin qabdu rakkina diinagdee biyyoottan adda addaa qaban wajjiniin madaaluudhaaf yaaliin taasifamaa jiraatus imaammanni siyaas dachee chaayinaa fi yuunaayitid isteetsii wajjin jiru yeroodha yerootti dabalaa deeme yaaddoo biraa ta'ee mul'achaa jira walga'ii roobii kaleessaa taasifame booda kan ibsa kennan pirezidaantiin zaambiyaa akaayindee ichileemaa waliigaltee dhaabbata humna ibsaa qabeenya mootummaa isaanii zeeskoo jedhamuu fi dhaabbata biyya chaayinaa paawar chaayinaa jedhamu wajjiniin taasifameen humna ibsaa aduu irraa argamu biyyattii keessatti babal'isuudhaaf karoorfamuun isaa himameera. naajeeriyaan chaayinaa irraa liqeeffachuudhaan biyyoottan afrikaa keessaa sadarkaa jalqabaarra jirti tumsa gadi fageenya chaayinaa wajjiniin qabduun bu'uuraalee misoomaa kan akka geejjibaatii fi buufataawwan doonii irratti hojjechaa jirti. daandii baaburaa dheeraa biyya isaanii biyya zaambiyaatii wajjiniin walquunnamsiisu ijaaruudhaaf pirezidaantii chaayinaa wajjiniin waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin taanzaaniyaa saamiyaa suluhuu haasanii walga'ii kanarratti ibsaniiru akka dhaabbileen miidiyaa biyya zaambiyaa jedhanitti. walitti dhufeenya geejjibaa kana baha afrikaa keessatti babal'isuudhaaf chaayinaan doolaara biliyoonii tokko laachuuf jirti. ibsi mootummaan zimbaabuweetii fi chaayinaa waloodhaan baasan akka agarsiisutti biyyottan lamman misooma qotiinsaa albuuda haniisa haaromsamee fi geejjiba irratti waliin hojjechuudhaaf waliigalteerra gahaniiru. karaa biraatiin biyyi afrikaa kibbaas oomisha abukaadoo biyya zimbaabuwee keessaa argamu akkaataa ho'aa ta'een gara chaayinaatti fe'uudhaaf waliigaltee mallatteessitee jirti. oomishaalee qotiinsaa gara gabaa chaayinaatti erguudhaaf haala danda'amu irratti pirezidaantiin chaayinaatii fi pirezidaantiin biyya keeniyaa wiiliyaam ruuttoo waliigaltee irra ga'uun isaaniis gabaasameera. kana malees keeniyaa fi chaayinaan daandii baaburaa saffisaa ta'e isa magaala guddaa biyyattii naayiroobiidhaa fi magaalaa andaara galaanaa irra jiru mombaasaa walitti hidhu ijaaruudhaaf maallaqa baankii chaayinaa irraa argamu ilaalchisee waliigaltee uumaniiru. daandii baaburaa kana alattis ijaarsa bu'uuraalee misoomaa birootiif kan oolu waliigaltee doolaara biliyoonii tokkootii fi tuqaa lama biyyottan lamman gidduutti mallatteeffamuu isaa miidiyaaleen keeniyaa gabaasaniiru pirezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruuto chaayinaan akka doolaara biliyoonii tokko biyya isaaniitiif liqeessitu gaafatanii kaffaltii liqii duraanii biyya isaanii irra jiru immoo akka yeroo deebisanii kaffaluu dheeressituu fi waggaa darbe gaafachuun isaanii ni beekama. keeniyaan yeroo ammaa maallaqa chaayinaadhaaf kaffaluu qabdu doolaara biliyoonii saddeeti baattee jirti.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eksii keenyaan akkasuma karaa instaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa nama daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigisti gammee piroodiisariin keenya Eliyaas Gabayyoo. Gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa jiru anbaf kaaduu morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi baay'ee isin galateeffachaa qophii keenya jimaata boriitiin amma walitti deebinee wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti gulaalaa.